mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere rero mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika i kigali mu rwanda ku mugoroba wo kuri wa gatanu habaye ubwicanyi aho umugabo yatemaguye mugenzi we nawe akicwa arashwe n'inzego z'umutekano ubuyobozi bw'umurenge wa rutunga mu karere ka gasabo ibi byabereyemo bugasaba abaturage gushyira imbere imibanire myiza birinda icyo ari cyo cyose cyabashora mu ngengabitekerezo ya jenoside ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda
mu marira ishavu n'agahinda ibyiyumviro bidashira abandi bifashe mapfubyi nibyo bigaragara mu bavandimwe b'umuryango wa nyakwigendera silivestre manizabayo wo mu kagari ka kabariza mu murenge wa rutunga igasaba mu cyaro cy'umujyi wa kigali amakuru aravuga ko uwitwa eric ntibiringirwa yarayatemaguye silivestre manizabayo bapfuye ibijumba ntibiringirwa yabanje gushaka kwica umugore wa manizabayo francine nyirabahazi aramuhusha amutema urutoki tuvugana umugore wa nyakwigendera yari afite ibipfuko byo kwa muganga inkuru y'urupfu rw'umugabo we yayibariwe kuko yahise yirukanka ahunga yanga ko bamutema igihimba kimwe ko kukira hariya ngo n'igihimba gikira hariya n'umutwe arawufata ngo arawucacacaca arangije ngo awushyire aho yari yicaye ngo mu gihuru ntabwo nabinjye ntabwo nageze ikibana
bwana viateur rutagengwa aba mu nama njyanama y'akagari ka kabariza yemeza ko ari mu bageze bwa mbere ku murambo wa manizabayo yadutekereje uko yawusanze ye n'ushinzwe umutekano rero twamugezeho turareba koko dusanga bigaragara yuko yamanutse amutema umugenda wose kuko akaboko yari yagatemye hafi yo kugaca mu mutwe hari imihoro igera muri itandatu yawutandukanyije n'igihimba hanyuma umutwe uri hepfo gatoya ku gishyitsi akimara kumutemagura nk'uko ababibonye babyemeza ntibiringirwa yahise ajya kwikingira niwe mu nzu mu kumusohora hifashishijwe inzego z'umutekano birangira nawe yishwe arashwe n'abasirikare ubuyobozi bwa rutunga bukemeza ko yashatse kubarwanya kuri rutagengwa agasanga ibyakozwe bifite ishingiro ariko noneho inzego z'umutekano ibyo zakoze byari bifite ishingiro kuko n'abaturage bari bahari wabonaga basa naho barakaye ku buryo baravugaga bati inzego z'umutekano nizihave twebwe tumwikuriremo kumwikuriramo rero birumvikana yuko hari kuba indi sikandari irenzeho kandi inzego z'umutekano zihari mu nama yabereye ku biro by'umudugudu wa nyamise kuri uyu wa gatandatu bwana francois yamuremye uyobora umurenge wa rutunga yasabye abaturage kwimika urukundo n'imibanire myiza aho kumva ko bahora mu bidafite umumaro mwabonye ko kwica nta kiza kigize gite kirimo rero mushaka inama twabagira ni uguhinduka mu mitima yanyu inzangano mukazivamo mukabana n'abantu amahoro sibyo ngira ngo mu bantu dufite ahangaha inosa hano ntidufitemo abantu bagiye bangiza imitungo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi batishyuye muri nyamise murabafite ubwo se tuzagera kumwe n'ubwiyunge gute uzi ko wangije imitungo ukagirirwa imbabazi ntufunge ugafungurwa ukaza ukibera ahangaha hanyuma imitungo nta n'amamiliyoni bakwishyuza abantu urumva muzabana gute utabishyura bwana yamuremye yanasabye abaturage ategeka kwirinda icyo ari cyo cyose cyabaganisha mu ngengabitekerezo ya jenoside muri ibi bihe u rwanda n'isi yose bibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi ibibazo by'amakimbirane ku baturanyi bikunze kumvikana hirya no hino mu rwanda ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe gusa nabwo bukanenga uburangare mu kudakurikirana amakuru buhabwa bwana muswahili ni mutwarasibo mu mudugudu wa nyabise yabwiraga ubuyobozi bw'umurenge ariko icyo tugomba gukora buri gihe buri munsi ni mudufashe murusheho kutwegera nk'uko mugenzi wanjye yabivuze mumaze igihe musa n'abatwibagirwa kandi amakuru muyafite muri raporo biragoye kwemeza niba ibyabaye byaba bihura n'amateka mabi yaranze u rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bitewe n'igihe byabereye ariko inzego z'umutekano zirimo igisirikare na polisi zatanze ibiganiro bihumuriza abaturage zagarutse ku mateka y'umuhoro mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane wicishijwe abatutsi ari nawo wakoreshejwe mu gutemagura nyakwigendera uteze amatwi hari abumvikanaga bemeza ko uwatemaguwe yaturukaga mu bwoko bw'abahigwaga uwamutemye nawe bakavuga ko se umubyara yafungiweho ibyaha bya jenoside umwe mu barokotse jenoside avuga ko habayeho icyo yise gushinyagurira umurambo yacitswe mu magambo ye avuga ko abawushinyaguriye bagombye kurekeraho kuko ibyo bakoze bihagije n'imvugo yahise asabira imbabazi mu ruhame kugeza duteguriye inkuru imirambo yombi yari iri mu buruhukiro bw'ibitaro bwa kacyiru ariko ku ruhande rw'uwishwe atemaguwe bakavuga ko bibagoye kuzabona uko bashyingura uwabo kubera mikoro make nk'uko madamu clementine dusengimana mushiki wa nyakwigendera yabibwirijwe rya amerika nahoze nibaza ko ubuyobozi nta kintu bumuvuzeho ubundi turamushyingura gute nanjye ndazerera simfite n'aho mpagarara ngo ndere abo bana ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye nyine muri iyi minsi kandi nta bundi bufasha bajya baduha nka leta ehe abagira ubusajwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara y'amakamba yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami ayo mashami arimo iry'iterambere amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka itandatu gusa ishinzwe inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo dusomerwa na tirive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda
ibyo ni bisata byigisha ibijyanye n'iterambere rusange imibano amategeko n'ubuhinga ngurukanabumenyi ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma ibyo bisata n'ibijyanye no gutunganya ubutunzi ibitera bifudika si uko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa uhagarariye ico kigo rishari niyo nkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo yoba biterwa n'agakuku ishimwe mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari ibisata bitinywa kuko bigumye nk'amajeni sivire hari igihe umuntu atinya kujya kuyigamo kubera iki araba ati sinshoboye ibiharuro byoba ari byinshi ibyo twita imboroko zoba ari nyinshi ugaca usanga uri kuriyumvira nawe uko wiyizi ukabona ati iki ntacyo nojamwo ku mpamvu ntabyo nshoboye uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi ku bitaro ndashobora kujya gukorayo ko barakenera ubujera ry'amahera hanyuma ku mashuri hose ndashobora gukorayo mugabo kandi ntibagiye ko iyo turi ko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere ni ukuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri urakora byose uca usanga bigiye nabi ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera imana ishimwe esitera nawe yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashuri yisumbuye kuko narabikunze jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze mbona nyine ariho noguma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwo ndabikunda uko nyene casanga noguma nkurikirana ico gisata nayo igituma hari ibisata bidahurumbirwa ni uko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere iyo badakwiye igitigiri gisabwa ca mirongo itatu iryo shure ntiriba rigitangura abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata n'ubwo baba batacifuza bisigurwa nayo ishimwe mediatrice nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishe n'icyo gisata ariko amaze kwiyandikisha ugaca usanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse kandi nonaho urahazi uko hameze twigishwa n'abavuye i bujumbura rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashyira mu bindi bisata muga batari kumva zibavuye patiri yagamukamo amameri yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ry'aho ubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo ijwi rya amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora bakorako ishimwe mediatrice na manishimwe estera bishuye bati sinashimye igisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye igisata kubera ko nshobora gukora aho ariho hose ataho nimiriwe oya oya si uko ntuwoge hari uruko kuko amafaranga ni ay'igihugu amafaranga ntushobora kuyiba ngo ngo ko nizike ngo reka nzoshinja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabure niwe aba akwiye gukontorora ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo patiri yagamuka mama mere ati ico kumenya ni uko amahirwe y'umuntu ataba ay'uwundi kubw'uwo mupatiri ariko ariga mu gisata co gutegura imigambi y'iterambere aho ubaye ati hariho ibisata urwaruka rwokwitayeho na cane cane mu burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere hati ico gisata nicari gikwiye kubura abacigamwo kuko ni kirumara mu gihugu inakari leodeta yahejeje muri ico gisata ati mu burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari igwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane ziterwa n'ubwinshi bw'abantu icyo gisata kijyanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni igisata cyiza cyane kuko tutabyirengagije umuntu azokenera iterambere kuva avutse kugeza yitabye imana ni ukuvuga nk'igihugu cy'u burundi uno munsi turi turonka abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi patiri yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko n'ico gisata cohurumbirwa nk'ibindi ku bwiwe nta terambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'uburundi hari n'ayandi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara inakarire odeta aremeza ko hari urwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwizatunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga ryiza bari kurirondera babanje guca hasi nicyo gituma ubona uno munsi amabanki menshi usanga yibwe ama opita ugasanga yibwe kubera abo bana nta karangamutima muri bo bafise bafise akarangamutima ko kugomba gutunga ihutihuti uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye birambabaza kumva baja kwiga kugera amahera aho bokwiza kugera abantu kugira dushobore gutunganya neza iyi si imana yaduhaye iyi si tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka ico ushira ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga
shuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura
ndabasuje mwe mwese mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda nge tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ni uyisabye christine ngo nyinshi cyane cyane mu mijyi usanga bafite umukozi ubafasha mu mirimo yo mu rugo itandukanye harimo nko kurera abana guteka gukora amasuku yose yo mu rugo ndetse n'indi mirimo itandukanye yo mu rugo ijambo umukozi uryumvishe rifite ibisobanuro bujyanisha kuba umuntu afite amasezerano yanditse cyangwa se hari ibintu runaka yumvikanyeho n'umukoresha we kumukoresha ndetse n'undi akamuhemba si kenshi tugenda twumva hirya no hino abakozi bo mu ngo binubira uko bafatwa n'abakoresha babo yaba ari ugukora amasaha menshi kudahemberwa igihe n'ibindi ku bwabo babyita ko byagakwiye ko bafatwa nk'abandi bana mu rugo ku rundi ruhande ho usanga abakoresha bo bavuga ko utamufata nk'umwana wawe kuko uba umuhemba kadukurikire ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu ishimwe honore abakozi bo mu rugo barasaba ko ibibazo bahura nabyo abakoresha ndetse n'imiryango itari iya leta yabishakira umuti
ese ntibatekeye nk'ako kanyama bakakubwira ati ni aka bosi cyangwa ni akabo mu rugo wowe uteka ibyo mu bihugu byo muri afurika bimwe na bimwe n'u rwanda rurimo usanga mu mijyi yo mu nkengero zayo imijyi myinshi ikoresha abakozi bo mu rugo aba bagira uruhare rukomeye mu kwita ku bana no kunoza byose bifitanye isano n'imirimo yo mu rugo twinjiye mu rugo ruherereye mu murenge wa kigabiro mu karere ka rwamagana tuhasanze n'igena donata umukozi wo mu rugo ari mu mirimo yo mu rugo ari gukubura mu mbuga ndetse aranabifatanya no guteka ikibabaje kuruta ni uko akenshi na henshi baheruka babiteka dore ko batemerewe kubiryaho ukabona ntubiriyeho mu kandi kanya ukabona wenda n'uwo mwana saa sita wenda bagusigiye nk'ibyo uramuha harimo n'izo nyama wahuzwa n'iki se wowe ukwiriraho kandi n'ubundi we wata- baba batanaguhayeho n'imwe yego ko mana njye ifiriti se ntabwo ubwiza ukuri pe kugira ngo uzarye ku ifiriti ya ba bose aba ari hatari pe ese ntibatekeye nk'ako kanyama bakakubwira ati ni aka bosi cyangwa ni akabo mu rugo wowe uteka icyo kirayi urye cyangwa se n'ibyo bijumba ukurumva wabaho neza none se wabuzwa n'iki kubabara uzi guteka ikintu ariko ntukiryeho nk'ukuntu uba usanzwe nka gutya ndi nko mu masuku ndi mu bintu byo guteka cyangwa no kumesa byose ubu nka gutya wenda hari igihe hari nk'umuntu wenda batumvikana neza akaza akambwira ati gutya na gutya urumva nk'ibyo biryo umuntu ntaba ari bubiryeho cyangwa iki ugasanga mpaye nk'ubwo burozi mbaye nanabushyiramo kuko ari ngewe ibintu byose ubitunganya apfa bagashira usanga naguhembye n'amafaranga y'inica n'ikiziga yata- utanavamo yewe ni- n'ikanzu yo kwambara ibintu twabasaba nabo bakadufashe nku- nk'uko bafata abandi bose bo mu rugo wenda umuntu yagira iki nawe nese wahera ufata neza umwana wabo nawe ubwabo batagufata neza ngo bagufate nubwo bimeze uko ariko hari bamwe mu bakoresha bafite umutima wa kimuntu nyirabahire atanazi ni umwe mu bakoze akazi ko mu rugo mu gihe cy'imyaka icumi iyi yose yayimaze mu rugo rumwe avuga ko yafatwaga neza kugeza ubwo uyu muryango wamushyingiye atuye ahazwi nko kuri avega ubu akora umwuga w'ubudozi byarangiye ngeze ku mashini bitewe n'uko umumabuja twabanye yaramfashe neza byatangiye mpagera ndi umwana mutoya niga primary nza kuyirangiza gukomeza ntibyankundira nkomeza gukora ako kazi ko mu rugo nyine ari byo nkora gusa nyuma biza kurangira mbonye imashini yanjye njya kwiga kudoda ubu ndadoda iyi nayibonye nkiriyo oya narashatse ndi umumama ubundi bankingiye nk'umwana bari bafite mu rugo nabasaba kujya bafata abana neza nk'abo babyaye hari abakozi bagenzi banjye numvaga bambwira ati nk'ubu mu rugo nsigarana umwana niba bamusigiye amatange ntayo bansigira bikaba ngombwa ko nkwayo y'umwana baza tugaserera ngo umwana ntiyanyweye amata nyine ubwo none bamwe mu bakoresha abo bakozi bo mu ngo ba mabuja na ba bosi imvugo ikunze gukoreshwa basanga umukozi adakwiye gufatwa nk'umwana mu rugo kuko aba yaraje gukorera amafaranga gusa ku rundi ruhande hari ababibona ukundi niba uri umukozi mu rugo n'ubundi uba uri umukozi ntabwo uba uri umwana mu rugo icyo upfana na, na mabuja ni akazi kandi n'ubundi nta nubwo nta nubwo urane se ushaka kugira ngo ubeho nka mabuja ntabwo byakunda kuko byanga bikunze icyo umwana yariye uba ugishaka kandi kubera ko uba ukorera amafaranga mabuja ntiyakibura bisaba rero kugira ngo urye ibyo ibyo ubonye mabuja yakugeneye umwana wundi aba ari uwundi uyu mbaraje gukorera amafaranga ntabwo yaje gukorera ibiryo Muri ubu buzima bwacu biri mu biganza byabo kubera yuko nibo batureberera abana nibo eh, ibyo kurya nibo babitegura ahanini mu kiganiro umuhuzabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'umwana by'umwihariko crado evariste murwanashyaka avuga ko abana biganjemo abakozi bo mu ngo bagihohoterwa n'ababakoresha ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru tarifa mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe yavuze ko abana bagikoreshwa cyane imirimo yo mu rugo bagakora amasaha menshi rimwe na rimwe ntibahembwe bagakubitwa bakanasambanywa ibi bigira ingaruka ku mikurire yabo bagakura barahungabanye kandi bamwe bakanatwara inda aba bana nta burenganzira bagira yewe nta n'amasezerano y'akazi bahabwa ariyo mpamvu hari abamburwa abandi ntibamare kabiri aho baba hari impamvu nyamukuru impuguke mu mibanire ya muntu dr sebastien gasana abona itera imibanire ndetse n'icyakorwa bahuye n'ibibazo bageze ahantu barakora akazi nako katoroshye noneho bakagira n'ibyago kuko wenda batanabafata neza nk'uko babitekerezaga Eh, ndakunze kuvuga cyane ba nyirabusha cyane kuko eh, uko ubundi bimeze buriya nibo ba- nibo bako- bahura n'abakozi cyane nibo baba bareba uko batetse nibo baba bagomba kwita kuri abo bana Eh, iyo batabitwararitseho cyangwa ngo babanze babarebe barebe bi- bi- bifate umwanya barebe imico y'abo bantu ndetse banabaganirize bamenye ibibazo bahuye nabyo Eh, icyo gihe bishobora gutuma wa mukozi ibyo adashobora kubwira nyirabuja cyangwa se shebuja ajya kwihimura nawe kubo kubo asumbije imbaraga cyangwa kubitwa ko aruta abo rero icyo gihe abana nibo babihomberamo kuko muri ibi bihe byashize twagiye twumva abagiye bica abana hari abagiye babiba bo hari abagiye babashaka kubaroga hari abagiye bafata nabi ku byerekeranye n'imirire ni ukuvuga ngo n'ibyo ngibyo by'abakozi rero nabyo ni urwego rushobora ku- ku- gushyirwaho eh, kugira ngo barebe ukuntu niba n'umwana asigaranye n'umukozi eh, abe bigaragara ko uwo mwana afite afite sekirite n'uwo mukozi nawe ubwe afite sekirite noneho n'ababyeyi niba bagiye no ku kazi bajye ku kazi bat- ba- batekanye ese iki kibazo ninde ugomba kukigiramo uruhare ni ukuvuga rero ngo eh, ni ikibazo gikwiye gusuzumwa abantu bakungurana ibitekerezo bagashaka eh, ubunararibonye bw'abantu banyuranye eh, noneho hakazamo ha- eh, n'ibintu bya- by'imyemerere buriya abanyamadini eh, cyangwa abo bantu bakora kuri kote morale spirituelle hari aho bagera bashobora kugera abandi bata- batagera ni ukuvuga ngo ibibazo byose bishaka bigomba gushakirwa mu nzego zitandukanye hari umuryango hari ubuyobozi bwite bwa leta ubushakashatsi bw'abahanga mu ngeri zinyuranye mu mibanire ya ba muntu mu bi- mu ndwara zo mu mutwe ku buryo hakoreshwa uburyo bwose bushobotse kubwira umukozi nabi bigira ingaruka haba ku mukozi nyirizina n'abana yitaho Eh, buriya kumubwira nabi ashobora no kubaho n'ingaruka ugasanga umukozi ko wakamubwiye nabi nawe a- ashobora no ku- kugirira abana nabi Eh, gusa byagahagaze nyuma yo gukora ubushakashatsi ku kazi ko mu rugo n'imibereho y'abagakora umuryango adebef association pour la défense des droits de développement durable et du bien-être familial bwakozwe muri bibiri na cumi na kane uyu muryango wasanze abakozi bo mu ngo bahohoterwa cyane basanga hanakenewe itegeko rigenga akazi ko mu rugo ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abakozi bo mu ngo bahura n'ihohoterwa rishingiye ku mubiri ku mutima no ku gitsina umuti w'iki kibazo ngo ni uko leta yabishyiraho amategeko ahamye yo kurwanya iri hohoterwa ariko kandi n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakagaragaza ubushake mu kurwanya iri hohoterwa gendesha imyonore ku bw'ikiganiro ejo mu karere ka rwamagana
kadushimire mugenzi wacu ishimwe honore waduteguriye iyi nkuru tunashimire n'impuguke mu mibanire ya muntu dr sebastien gasana aho abona ko ikibazo cy'abakozi bo mu rugo kigomba kwitabwaho n'inzego zitandukanye kigakemurwa wibutse ko nawe duteze amatwi wadusangiza igitekerezo cyawe ku ngingo turi kuganiraho ku bwisanzure bw'umukozi wo mu rugo kuri iki kibazo ese wowe ubona umukozi wo mu rugo yafatwa nk'umwana waho cyangwa se afatwe nk'umuntu uri ku kazi ariko hubahirizwe amabwiriza yo kwitwa umukozi dusangiza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mu gihe muri kudusangiza ibitekerezo byanyu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi twumva ikinamico ngira tugeze ku gace ka makumyabiri na kane katukumve turagaruka mu kanya
iyumvira igice cya makumyabiri na kane cy'ikinamico ngira nkugire duheruka na valentine rugamba na mupenzi bari mu gahinda kuko amatafari bari kuzasanishiriza umunyacyanziga abagizi ba nabi batazwi bayajanjaguye alice nawe ajya gusaba imbabazi umuryango wa karisiti mu cyimbo cya mama we donata ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ariko share byo kuseka neza kweri nawe urije yasha nkunda amatuza yawe reka da noneho nkurimo agapira uyarebe neza Mhm. ahubwo sheri gabanya radiyo nkubwire ikintu kimwe Eh, ahubwo reka nyizime ijambo ry'umwamikazi nta kirivugiramo Eh, koko nsubizi se wowe koko ntabwo wishimiye ibyo twakoze ejo wabuzwa n'icyo kwishima twarakomye mu nkokora ziriya mbwebwe n'imbwebwe ikazingurira ba valentina
ubundi iyo niyo ngingo nari guherukerezaho kuko nari niyemeje kubiguhembera mwese ntiwumva rebe buryo ugira karameri ibibaraga bingana kuriya we yejewe n'umuntu namuterura nkamuterera hasi rwose itafari warikubitaga akanyundo rimwe gusa Itafari rigahita gusa?
ricikamo karindwi n'ibindi uzayibona sheri njyewe nakoze ibyo nagombaga gukora Mm.
kandi umufasha wanjye jibe niwe twari kumwe
Yego Mpemba yo rwose.
sheri Yego.
mpemba urashaka iki ngo akambiza
oya uyu munsi Eh.
ndashaka ko ngurira inkoko Mm.
nyiruka kera cyane sheri apo ibyo nabyo Mm.
ndanakujyana muri ya hoteli y'abanyacyanzige bose bemera maze oya Eh.
sinshaka kwirira muri hoteli Mm.
iyi nguriro nyitahanye isangira famiye yanjye nabo barayikumbuye ok hanyuma se sheri Mhm.
ishuri ry'uyu munsi urisebye hari icyo byakwangiza sheri ku bwawe nabikora rwose wakinga tukiyumvira utu turirimbo dutuje watinze ariko tukanaryama tukaruhuka imvune yariye amatafari y'ejo Mhm.
ese murekate karame karisi kuko mbona abakiriya bakomeje kwiyongera buriya ntawapanga icyo tuzakoresha inyungu hari ikindi twakora se kitari ugusubuka uburyo twari twarahagaritse ko twahagaritse byinshi se nyine mbwira icyo twaheraho ndumva twasana inzu yacu
nagiraga ngo numve ko duhuza nanjye nibyo nari natekereje ariko papa valentina nawe ubwo si yo tubusanya nari kwemera ibyawe Hmm.
urabizi ko iteka umugore wanjye n'umwana wanjye mbashyira hejuru
cyakora bazakugaho ikindi umubabaro wose twatewe n'ababyeyi bacu badashaka ko dushakana ngo ukunda umunyacyanzige ukawumunyamutenderiye Mm.
twiyemeje kubuhanaguza umunezero twiremeye oya nibyo Eh, niyo mpamvu uriya nta kosa na rimwe njya nkubaraho habe habe n'iri na rimwe rwose none se ko imiryango yatwanze Mm.
nta n'umwe ushobora gukandagira aha tutanezerewe n'uwo twiyubakiye twakora iki nta mpamvu hanyuma se karisi ndakumva ubu nitujya mu byo gusana uzaba ugiteye inkunga valentina na karabe nk'uko wabimwemereye none se gusana inzu tubamo tubireke murekate wamugani dukeneye kuba ahantu heza cyangwa se tubanze tubaze valentine ubufasha yifuza ko twamuha hanyuma tubipangire byose urabyumva uti
ako si igihe warebeye amatafari warekeye valentine ibintu byambabaje no kurusha ibyo bakoze mbere ubu noneho nifitiye ubwoba ko ababidukoze bazagera bakadutegera mu nzira bakatugirira nabi
twumvikane valentine aho noneho ntiwambuza kurwana pe none se mbwira birakubabaje nongere ndigure ikindi kibiriti na peteroli
ariko rugamba nawe kwihorera bikuba mu mutwe ye ubu se wamenya utwikira nde none ikigaragara ntibyakozwe n'umuntu umwe bari benshi
valentine wi reba ikandagiza hano mu matafari ngwino urebe hehe turebe ubwo Singaho.
ari akarenge gato se numvaga ari abantu bari bambaye ibibote cyangwa ibodaboda cyangwa ibindi bikweto by'abagabo valentine uyu muntu ashobora kuba ari umwana cyangwa ari umukobwa tu nimwe mugire uturenge duto reka reka nta mukobwa cyangwa umwana wagira imbaraga zo kumena amatafari ariko ye yewe nanjye ndimo ndavugira ubusa hari ubwo bisaba kuyavunira ku ivi se cyangwa gushyiraho iryinyo ubundi se turi mu biki kuba tubonye inkweto hari ifoto yiriho ngo byibura tumumenya hamwe ntabwo wambujije inzika no kwihorera naho ubundi nari kumuyigana ingufu mpaka we yivuyemo yanze bikunze niba atari umunyarwakayuza ni umunyamutenderi ko babonaga ibikorwa ari ibyacu ibyo nabyo ni ya mateka duhunga kigukurikirana
yo valentine na rugamba bakomeje kwibaza ku babajanjaguriye amatafari ko babonye ibikandagizo byabo se disi bazashyira babamenye naho ubutaha
kanizere ko mwaryohewe n'agace k'uyu munsi ndetse n'inyigisho zirimo zibafasha mu buzima bwa buri munsi tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiriye ku bwisanzure bw'abakozi bo mu rugo tukaba twumvise bamwe mu bakozi bo mu rugo batubwira imbogamizi bahura nazo mu kazi kabo si ibyo gusa twumvise n'impuguke mu mibanire ya muntu dr sebastien gasana aho abona ko ikibazo cy'abakozi bo mu rugo kigomba kwitabwaho n'inzego zitandukanye kigakemurwa wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ikiganiro ejo ni aho ubutaha nge mwabanye kuri mikoroni uyisabye christina mizero kirisipe niwe wari uri ku buhanga bw'ibyuma mu gihe nadine w'amahoro ariwe wari uhagarariye ikiganiro
nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru aloyizi bigirimana niwe washyize hamwe amajwi y'ibi biganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe